Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mushobora no kudushikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri site yacu wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muri kumwe na federica nkundikije na eugenia makankusi turabaramukije mwese kandi tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba
mu burundi ku nshuro ya mbere abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bumvirijwe mu ntahe y'icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya bubanza metre clement leta irakiza avuga ko yizeye ko sentare izobambika izera twasibuye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza
uyu ni Maître Clement leta irakiza
u rwanda rwakiriyeho ubutumwa bwa uganda ariko buracyari mu ibanga hagati y'abaperezida bombi
mu gihugu cya sudani abantu mirongo irindwi baciriwe urubanza rwo gupfa kubera ibyaha bagirizwa byo kuboreza igufa no kwica umunyagihugu yari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi
inaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya texas abantu babiri baraye biciwe muri kiliziya aho barimo gusenga
igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyakoze ibitero by'indege ku murwi w'abagwanyi bashigikiwe n'igihugu cya irani bicamwo mirongo ibiri na batanu
muri mozambique ho abahoze ari abarwanyi ba renamo barahakana ibyaha baregwa ku bitero bashinjwa izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu amakuru tuyahereye mu rwanda aho ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u rwanda viraje urugwiro ku cyumweru byatangaje ko perezida paul kagame yakiriyeho ubutumwa budasanzwe bwoherejwe na perezida wa uganda yoweri museveni amuzaniye rero yohereje intumwa idasanzwe yarimuzaniye ubwo butumwa ku bihugu byombi ku rukuta rwa twitter viraje urugwiro yanditse ko perezida kagame yakiriye mu biro bye bwana adoniya ayeba amuzaniye ubutumwa yahawe na perezida museveni kuri uyu munsi w'icyumweru aho n'ejo tariki makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu hasanzwe ari ambasaderi wa uganda mu muryango w'abibumbye nta byinshi byatangajwe kuri ubu butumwa uretse kuvuga ko burebana n'ibihugu byombi mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ushinzwe ibibazo bya afurika y'uburasirazuba bwana olivier nduhungirehe yavuze ko atazi ibikubiye muri ubwo butumwa yavuze ko nta makuru yandi ahari uretse ubwo butumwa bwa bwana ayebere yarazaniye perezida kagame abuhawe na perezida wa uganda kaguta museveni yavuze ko ubwo butumwa buguma hagati y'abaperezida bombi hataragera ko bushyirwa mu itangazo ibi bibaye mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi hagati y'ibihugu bituranye u rwanda rushinja uganda gucumbikira no gutera inkunga abashaka guhirika ubutegetsi bw'u rwanda uganda nayo ishinja u rwanda kuvogera bya hato na hato ubusugire bwayo cyane cyane mu bikorwa by'ubutasi kuva mu mpera rero z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda u rwanda rwagiriye inama abanyarwanda kudakora ingendo muri uganda ubucuruzi kandi hagati y'ibihugu byombi bwarahagaze
sentare yo mu gihugu cya sudani uyu munsi kuwa mbere yaciye urubanza rwo kwicwa abantu mirongo irindwi bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ivyaha byo koreza igufa hamwe no kwica umuntu yapfunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano iyo ni imyiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa perezida omar al bashir yatwaye icyo gihugu mu gihe kirekire urupfu rw'uyu mugabo ahmed al kair yari umwigisha rwashitse igihe yari mu ibohero mu kwezi kwa kabiri nirwo kandi rwahaye inguvu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa perezida bashir yahavuye akurwa n'abasirikare urwo rubanza rwabaye uyu munsi kwa mbere rushobora kunguruzwa nirwo rubanza rwa mbere rusomwe rwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyerekano yo kwiyemeza ubutegetsi bwa bashir Al Kayira yari yahagaritswe ku igenekezo rya mirongo itatu na rimwe ry'ukwezi kwa mbere hanyuma itaba umuremyi haheze iminsi ibiri icyo gihe abapolisi bari bavuze ko ataruhara bagize mu rupfu rwiwe yamara umucamanza yasomye urwo rubanza uyu munsi kwa mbere yavuze ko al kair yakubiswe akongera akaburizwa igufa kandi ku rupfu rwiwe ari ingaruka z'uko kuntu yafashwe bunyamaswa
inaha muri amerika muri leta ya texas abantu babiri bitabye imana uwa gatatu harakomereka bikomeye barasiwe mu misa muri kiliziya hafi y'umujyi wa fort worth muri iyo leta ya texas ejo ku cyumweru umukuru wa polisi muri icyo gice cy'igihugu cyiganjemo abazungu jp bevering yavuze ko abasengeraga mu basengera mu kiliziya ya west freeway church of christ barashe uwo mugabo wari ufite imbunda baramwica uko byagenze byerekanwe kuri youtube guverineri wa leta ya texas yavuze ko aho abantu basengera ari ahantu hagombye kubahwa yaboneyeho umwanya wo gushimira abakristu bihutiye kubuza uwo mugabo gukomeza kurasa bakaba bararengeye ubuzima bwa benshi yabivuze kuri twitter yongeraho ko yifatanije n'imiryango yabuze abayo biturutse ku gikorwa yise urugomo rwa shitani dukomereje noneho muri mozambique ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rirahakana ibitero riregwa ko ryagabye ku muhanda wa gari ya moshi byahitanye abantu icumi abagabo bitwaje intwaro bateye imodoka za bisi zari ku muhanda n'amakamyo kuri uwo muhanda munini w'imodoka zihuta mu majyaruguru zijya mu majyepfo zari zigeze hagati mu gihugu ahiganje abatavuga rumwe n'ubutegetsi guverinoma mu cyumweru gishize yatangaje ko ishobora gutegura itsinda ry'abasirikare bo guherekeza imodoka kuri uwo muhanda yamaganiye ibyo bitero kuri renamo iri shyaka ryahoze ari umutwe w'abarwanyi cyakora umuyobozi wa renamo osu osufo momade mu kiganiro itsinda ayoboye ritigeze risubira mu bushyamirane bukoreshwamo intwaro momade yahamije ko abahoze ari abasirikare ba renamo badasohoka mu bigo byabo muri iki gihe bategereje gusubizwa mu buzima busanzwe yategeye guverinoma gushyiraho komisiyo y'iperereza yo kuzamenya inkomoko y'ibyo bitero n'ababikoze ibyo bitero rero byabaye nyuma y'amatora rusange yo mu kwa cumi perezida philippe nyusi w'ishyaka frelimo yegukanye yegukanyemo insinzi y'indi manda y'imyaka itanu iryo tora ryateje ibibazo bikomeye mu masezerano y'amahoro hagati ya frelimo na renamo intambara zayo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri zisasiye miliyoni y'abantu
iradiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo irindwi na zibiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turamenyesha ko turi no kuri facebook no kuri youtube ijambo ni voa radiyo yacu mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika
aya makuru tuyatangwe ku burundi aho ku nshuro ya mbere abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bumvirijwe mu ntahe icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya bubanza bafungiwemwo kuva bafatwa kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka abo bamenyesha amakuru baregwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ni inkuru ya eloge burikaneza umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi batanguye kumvirizwa nk'igihe c'isaha zitanu n'iminota mirongo ibiri z'agatondo umushoferi wabo adolphe masabarakiza bafatanywe kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegemvya kuko sentare ya ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye bagishika nk'uko abari kuri sentare nkuru ya bubanza babibwirijwe rya amerika abamenyesha amakuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashigikira no kubaremesha mu rukiko ko ari batanu uyu munsi umushikirizamanza wa repubulika yabasabiye igihano c'umunyoro w'imyaka cumi n'itanu no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo c'imyaka itanu nta vyemezo vyinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiraniye n'uwundi mumenyeshamakuru mugenzi we basa n'abatebura naho muri ubwo butumwa bagiriza abakozi ba iwacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwamanza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi bariko bamusaba kugira ico avuze ku gitero bari baroye gukora kw'inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza abakozi b'ikinyamakuru iwacu bariko bunganirwa n'abashingwamanza batatu intahe ihejeje gusasa umwe muri abo bashingwamanza metre Clement Leterakiza yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari umwizera afise tukikurana urubanza kwa bamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo twariko turaruburana mu idonido mu by'ukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze e, twahawe umwanya ukwiye wararongoye intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose e, bamenyesha amakuru umushoferi wabo, wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha e, na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye kutumushikiriza amanza yagera ashikiriza n'ivyo twasiguye twabonye ko sentare yanyuzwe nico gituma tuvuga duti turafise icyizere gikomeye cyane ko bazokweza mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri iyi dosiye y'abamenyeshamakuru ba iwacu twisunze ibwirizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira afise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nico gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba nibatashima bazokunguruza muri ico gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona vya bindi bita ubwigenge bw'ubutungane kandi amategeko arabitubuza twe tuza kuza nk'umucamanza mukuru iyo imanza zacitse atayungururizo rikihari niko perezida pierre nkunziza yavuze yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru umukuru w'igihugu yongeye ko ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyeshamakuru ba iwacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatiwe muri komine musigati intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi ku muhingamo w'itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi uyu mwaka bari kubarondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya bubanza harimwo musigati uje uturuka muri kivu y'ubumanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo umuhari urwanya leta y'uburundi red tabara ufise ibirindiro aho muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa kongo wahavuye wemanga ko ababonetse bafise ibigwanisho ari abagwanyi bawo igipolisi ariko catangaje ko bari bateye bari abagizi ba nabi kandi ko bagera kuri cumi na bane bapfuye n'inkoba bakoresha zirafatwa imiryango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'iyihanira ubwigenge bw'abamenyeshamakuru yariyamirije ifungwa ry'abamenyeshamakuru eka n'abanyepolitike mu bihugu vya rutura nk'abashingamateka bumwe bwa buraya mirongo itatu n'umunani n'umwe mu bajejwe ibibazo vya afurika muri kongere ya amerika niko kuko ariko nubwo biri uko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hari imanza z'abamenyeshamakuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baja kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi hafi y'umupaka ico gihugu gihana na tanzania intumwa z'amaambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro vy'igisata ca onu kijejwe atayakazi na muntu vyatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine vyari bimaze bikorera mu burundi zarajayo Roger Urikaneza ijwi rya Amerika
Eroje Birikaneza urakoze tunyarukiye noneho mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rutangaza ko rukibangamiwe n'ikibazo cy'ubucucike bw'abanyururu mu magereza ruravuga ko ku bufatanye n'izindi nzego rugerageza gushakira umuti iki kibazo ni mu kiganiro bahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere umunyamakuru ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa yakurikiranye icyo kiganiro kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu Rwanda ni ikijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda mu kiganiro rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza kwagura inyubako zifungiwemo abanyururu ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa generali george rwigamba avuga ko ubu hariho izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha gusa hari n'ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko ibyo ngibyo nta nubwo ari twebwe n'ibya rcs igihano nsimburagifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fayini bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa nibimara kunozwa bizakurikirwa generali rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu rwanda urwego akuriye rufatanyije na minisiteri y'ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa abo byamaze guhama ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano nawo ukiri iyanga byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti generali rwigamba abacungagereza nk'uko mubizi baracyari bake dufite abagera ku bihumbi bibiri magana ane barengaho gake igihe bacunga abagororwa bagera ku bihumbi hafi mirongo irindwi na bine murumva yuko iyo resho ikiri hasi iyo turebye resho dusanga turi ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka kubera yuko aho mwabonye twashyiriyeho ishuri ryigisha abacungagereza kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduha bije yo kongera abakozi ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri magana atandatu baziyongera kuri bariya bandi bo dufite ku buryo umubare w'umucungagereza ku mugororwa ku bagororwa uzabaho mutoya kugeza ubu mu magereza yose uko ari cumi n'atatu mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu bihumbi mirongo irindwi na bine barindirwa umutekano n'abacungagereza basagaho ibihumbi bibiri magana ane bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucungagereza umwe arinda abafungwa mirongo itatu mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucungagereza umwe akuye ku barinda abafungwa bari hagati ya barindwi n'icumi u rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucungagereza umwe arinda byibura abafungwa makumyabiri ku bibazo by'abahuza ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere ku buryo ntawe ugira umwihariko udaseza urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho umwe mu bakunze kuvuga ko akubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru bwana robert mugabe urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda rwavuze ko nta wakora iyicarubozi uwo ari we wese muri gereza rukavuga ko uwamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa gusa ijwi rya amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicarubozo muri gereza na cyane cyane muri gereza ya nyarugenge iri imageragere ku kireba abanyururu batoroka ababishinzwe barabarura batatu batorotse muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka haranabarurwa abandi barindwi bari mu mirimo nsimburagifungo izwi nka batije bagatoroka ariko batatu ngo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano eh bagira ubusa ijwi rya amerika abana bashika ku gihumbi kimwe n'amajana atatu na mirongo irindwi b'impunzi z'abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishuri mu bisagara bitandukanye by'u rwanda mu ntango z'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibyo bitigiri bitangwa n'abaserukira izo mpunzi inyuma y'amatohoza baherutse gukora ni inkuru ya pierre clavere n'inkuru umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda kugira ngo akamo k'impunzi kagire inguvu maze ijwi ryabo naryo kanye vy'u Rwanda bagiye hamwe bagira urunani bise Collège des représentants des réfugiés burundais krebe mu mpfunyapfunyo y'igifaransa mu rwandiko rwabo babwira abagira neza hamwe n'abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo urwo runani mu matohoza ruherutse gukora rwaharuye abanyeshuri barenga igihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi bakeneye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishure muri abo harimo abarenga amajana ane na mirongo itanu bo mu mashuri mato mato hafi amajana abiri na mirongo itanu bo mu mashuri yisumbuye hamwe n'abababa amajana indwi bo muri za kaminuza atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi i kigali mu turere twa huye muhanga rubavu bugesera no mu nkambi ya mahama bavuga ko urwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishure kubera ubukene buri mu miryango yabo patrice ntadohoka atwara urwo runani agaserukira n'impunzi ziba i kigali atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abana hafi amajana atanu bahevye ishuri kubera ubukene tumaze iminsi twiyumvira ingene abanyeshuri b'impunzi bari mu mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u rwanda bafashwa bakiga ni naryo tangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bofasha hanyuma ku kibazo mwambajije cerekeye abana baba bataciga hariho mirongo itatu na batandatu bahevye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishure hakaba n'abandi mirongo itandatu n'icenda batashe badahawe amanota kubera guherana aho ni ku vyerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cane cane hakaba kandi n'abanyeshure biga muri kaminuza zitandukanye bashika amajana atatu na mirongo ine n'umwe bahevye kubera kubura uburyo bwo kwishura ico kibazo kiraraje ishinga abavyeyi batari bake nk'uyu abo mu karere ka huye asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibaheba amashure bariho nyene cane bagiye guheba amashure par exemple nk'abana ba boriyanse bisaba amafaranga menshi hari igihe umuntu ataba ata kintu na kimwe akora uba wicaye mu rugo canke n'ubwo woba ukora akantu ukaba ucuruza nk'inyanya cangwa amakara amakara ntiyovamwo amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose ni ukuvuga ngo hari abana benshi nyine batazoja ku mashuri bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asaba ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaho impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantabonikora abana biragoye cyane ko tubarunka ko turi impunzi kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye rwose kubera nk'ubu twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hasi nta kintu ifasha n'imiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishyurira n'amakaye n'iniforme y'umwana ni ukuri mwamukoze mugerageje mukaturondera udutera inkunga vincent zisabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u rwanda avuga ko urwo rwaruka ari bwo burundi bw'ejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu hariho abo usanga ata mikoro hariho abana usanga bari imfubyi ababa imfubyi kubera amagume turimwo turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufatagira cepfo ca ruguru ni ukuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku bisanira vy'imiryango y'abanyarwanda canke ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho aha rero dutera akamo umugira neza wese yumva ko hari ico yofasha abana nkuko twamye tubivuga kuva na kera narindi burya nibo Burundi bw'ejo aha turi ngaha twipfuza igihugu ciza mugabo bizova mu bikorwa vyiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge ikirundi barabivuga ati isorosoro igwiriye ija uwozana ijana undi akazana amajana abiri aho ikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe ugasanga bari kwamwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu naho yoba yarashoboye kuba zarafundikanye agashobora kurya agashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe ku by'ukuri ni ibintu bigoye amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda n'ayarenga ibihumbi amajana icenda na bibiri vy'amadolari ya Amerika. Ikigega co kwegeranya izo mfashanyo carashizweho mu bajejwe kugikurikirana harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora. Pierre Claver, Niyo Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver urakoze kuri iyi nkuru tuve mu Rwanda tujya muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zinubira ko amwe mu mashyirahamwe hatoranya mu gutanga imfashanyo abandi ibinubira ko batabona aho batura ingorane zabo muri village batuyemo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika aho mu gihugu cya Tanzania James Joven yagiye mu nkambi ya Mutenderi aganira n'izo mpunzi bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfashanyo zigenewe guhabwa impunzi ariko ikibatangaza no kubona bamwe mu bo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo amwe mu mazone hamwe n'amavilaje atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika ukabona umuntu mu bana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana nkani kandi mwahunze icyo mwahunze ari kimwe kandi mwaje hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jembo kuko umwanya wose namba ndi ngaha aje ko bataje ngo baswasume basi ngo menye ngo iya ababanyi bacu tubanye kuko ubona umuntu araja ni urupagaso rero icyo rero byari cyatubabaje rwose cyane rwose kuko ari mu kicu baritse umuntu ndamubone wo mwishyira hamwe ndamubona ageze nk'hariya ngiye kumubaza naho ngo aje ngo sinkora muri iyo viraje ngo gende muri iyo viraje iyi n'iyi n'iyi ngo genda muri iyo viraje y'iwanjye ukaca usanga baharenganye kera ukaca usanga yaciye nk'hariya ku ntango y'iviraje nawe uri hagati ugasanga iyi viraje yayizungurutse mugabo uri hagati ntushikire byerekeye nawe ibyo byo kuvuga ati ibyombo ubu bamwe bamwe hariho abagize imana bararonka hamwe mwayo mashyirahamwe yandi bamwe barose udusafuriya ntitwakwiwe twese ibyombo tubironka ibyombo tubiheruka tucinjira ikambi abo bose ubwo baronka izo mfashanyo ndetse nigera ndonka ari nk'abandi mubonye yuko twese turi impunzi adufasha twese ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa natwe kiriya kintu cyose kije twaza turakirongera hamwe bakira kuza baratoratoranya batoratoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukaca bakubwira ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo ku biro ngo kwiyandikisha bagusanurire aho hantu babwira ibyo byose ntawe ntawe tuzi ntibararika ngo tumenye aho hantu twoja kwitura ntaho tuzi yego kwera no kubaho tutagira abo dutura ingorane bitwa ngo hariho abantu bajejwe ngo ngo amashyirahamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka baca hose bakumviriza ikibazo umuntu agendana akabishikiriza ati umuntu kanaka afise ingorane zinizi nizi mugani ku kwifuza umuntu wotura ibibazo ukamubura baraza bagatoranya ukuntu ujya bamushyiriye ko ihema baragiye none biva ku ki twebwe ujya rero nicyo kibazo dufise tubona umenga twene tubayeho nk'abandi ntibarikikuza baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya nduta leta ya tanzaniya yagabishije amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi kuna matukio mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa kwa kusisa kuhusiana na mashirika baadhi ya mashirika kutokuwa waadilifu turagabishijiye amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru twama twaronse y'uko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba aribo baca babitwara iyo ngorane ikaca izana umwidogo mwinshi mu mpunzi ntidukeneye kubona ivyo bibandanya kuba kugawia au kupewa wakimbizi, lakini baadhi ya watumishi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na uzoefu.
mu bitigiri bitangwa na hcr inkambi ya mutera bitanu muri iyo nkambi hasigayemwo impunzi ibihumbi mirongo itatu na bitatu zigize amazoni icumi n'amaviraji mirongo indwi n'icenda kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu gihugu ca tanzania james jovini ijwi rya amerika
urakoze jovini mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko reka tubabwire inkuru ivuga ku murwi witwaje ibigwanisho ushigikiwe n'igihugu ca irani uyu munsi ku wa mbere wagabishije ko ugiye gukora igitero co kwihora ibitero vy'indege za leta zunze ubumwe za amerika ku birindiro vyawo mu gihugu ca iraki no mu gihugu ca siriya ivyo bitero vy'indege vyahitanye ubuzima bw'abagwanyi mirongo ibiri na batanu ivyo iryo gabishwa ryatangajwe n'umurwi Kataeb Hezbollah ribaye inyuma yaho umushikiranganji w'igihugu ca Iran ajejwe imigenderanire yiyamirije ivyo bitero vya leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko vyarengeye ubwigenge bw'igihugu ca Iraq kandi bimeze iyi wa leta zunze ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire Mark Esper yahaye amesha makuru ejo ku munsi wa Mungu yaremeje ivyo bitero
nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tukaba tubashimiye cyane kuba mwakomeje kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri thomas yarafatanije na fasiri gebehu amakuru mwayagejweho na frederic nkundikije nanjye usoza umwaka neza n'undi nawo muzawutangire mu mahoro kandi muzawugiremo amahirwe turacyari kumwe rero ni radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugire ibihe byiza umugoroba mwiza kuri mwese thank you